radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u Rwanda yazamuye igiciro cy'amata ibiciro bishya bigomba kubahirizwa mu gihugu hose litiro twayitangiriye kuri abiri n'itanu igeze kuri magana ane amata yabaye makeya twakamaga litiro nka mirongo icyenda none ubu tugeze kuri mirongo itandatu amata narayabuze ntabwo nshobora gukorera amafaranga yagura amata ninjiza amafaranga ageze byibuze nko mu gihumbi naba nabonye menshi akaba bibiri kandi amata urumva litiro ni magana ane mfite umuryango w'abantu bane kubona ibi- ibyo kubagaburira no kugira ngo babone amata nta byankunda bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Rwamagana bavuganye n'ijwi ry'Amerika ku giciro gishya cy'amata yari umwe mu bakire bakomeye mu Rwanda Havugimana Said yashatse kubaka uruganda rw'amata ntibyamuhira imitungo ye itezwa cyamunara aranenga urugaga rw'abikorera mu Rwanda biteye agahinda kuko ntabwo nabura kubivuga bakwiye kwisubiraho bagahinduka kuko hatabayemo guterana eh, ingabo mu bitugu ngo bafatane mu mugongo n'undi wundi utari yewe ashobora kuzagira ikibazo nawe agatakara n'undi agatakara n'undi agatakara kandi wenda ntawe bitabaho Havugimana Said uzwi ku izina rya Haj mu nkuru y'umwimerere ya Eric bagira ubusa aya ni amakuru mu kiganiro iwanyu mu ntara ntimugikure mugume kuba radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana Aloyize wiriweho mwiriwe neza veniste n'abaduteze amatwi tuyahere mu yavugwa muri kenya abanyakenya bakuwe mu matongo yabo n'abazungu b'abongereza mu gihe cy'ubukoroni baritwariye ubwongereza muri sentare ya buraya y'agateka ka zinamuntu ababuranira abo banyagihugu bo mu ntara ya rift valley bavuga ko leta y'ubwongereza yaciye kubiri n'amategeko ya buraya ku gateka ka muntu yateye ko umukono joel Kimutayi Bosek aburanira abo banyagihugu yavuze ko ata yindi nzira bofata atari ukwitura sentare ya buraya kugira kahise kandikwe ukundi gushya abanyagihugu banyazwe amatongo barenga ibihumbi ijana basaba ubwongereza kubasaba imbabazi kubashumbusha no kurondera aho bimurira abazungu babanyaze amatongo yabo amera bayarimamwo igitegwa cy'icayi mu karere ko mu ihembe rya afurika ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni biragabisha ko inzara iriko yinjira mu mafa mu bihugu byo mu ihembe rya afurika cyane cyane muri somaliya ni nyuma y'imyaka ine ikurikirana icyo gihugu kiri mu ruzuba n'ubugaragwa byatumye abanyagihugu batarima ngo bigaburire igisata cya oni cyita ku bifungurwa pamu kivuga ko abanyagihugu barenga imiliyoni mirongo ibiri na zibiri bo muri etiyopiya kenya na somaliya bahanzwe n'inzara pam ivuga ko iyo nzara hamwe n'amamiliyoni y'ibitungwa byabo byapfuye byatumye abanyagihugu barenga imiliyoni indwi bata ingo zabo baja kurondera ibifungurwa amazi hamwe n'ubwatsi bw'ibitungwa byabo pamu igabisha ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera mu gihe atabimenyetso by'imvura biriko biragaragara muri ako karere igisata cya oni cita ku bibondo unicef kivuga ko abana bangana imiliyoni icumi bafite imyaka iri munsi y'itanu bari muri ako karere ko mu ihembe rya afurika bataronka ibifungurwa bikwiye yongera ko ko abashika hafi umuriyoni umwe n'ibice umunani bashobora no kuzohasiga ubuzima
washington ijwi ry'amerika
muri afurika kandi ni muri angola aho icyo gihugu gitunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka kuri uyu munsi wa gatatu ni amatora yitezwe ko ashobora kuzogira ibyo ahinduye muri angola imaze imyaka hafi mirongo ine n'indwi mu ntwaro y'umugambwe umwe umugambwe mpera uri ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe na majana icyenda na mirongo irindwi na gatanu waratakaje urwaruka rwahora ruwushyigikiye ruja kwiyunga n'umugambwe unita abanyepolitike bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu biyamamaje bashyira imbere ibibazo by'ubutunzi ariko indorerezi z'ayo matora zifise amakenga ko ashobora kutizegwa perezida ari ku butegetsi muri angola yowawo lorenzo wo mu mugambwe mpera ahanganye n'uwo batavuga rumwe adalberto costa junior wo mu mugambwe unita iyo migambwe uko ari ibiri yaremeye ko izogwanya igiturire ikanagwiza ubuzi kandi igakura abanyagihugu mu bukene abahinga babona ko abo banyepolitiki babiri bashobora guhakwa kunganya amajwi kuko urwaruka rutari ruke rwimukiye mu mugambwe inita ibyo birateye ubwoba umugambwe empera uri ku butegetsi empera uri ku butegetsi kuva angola ironka intahe yo kuyikukira kuri portugal mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatanu
washington ijwi ry'amerika hanze y'umugabane wa afurika leta ya amerika igiye gutangaza imiliyaridi hafi zitatu z'amadolari z'imfashanyo nshasha ya gisirikare igenewe ikirere abategetsi muri amerika babitangaje ejo ku munsi wa kabiri ibiro vya perezida white house byitezwe gutangaza iyo mfashanyo kuri uyu wa gatatu aho ikirere ihimbaza umunsi mukuru wo kwikukira ku burusiya iyo mfashanyo izokoreshwa mu kuronsa ikirere ibigwanisho kumenyereza abasirikare bayo hamwe n'ibindi bikorwa bya gisirikare ayo mafaranga azova mu kigega cy'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu gihe ayandi yahora asohorwa ku itegeko rya perezida ku munsi wa gatanu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amerika bwaratangaje iyindi mfashanyo y'ibigwanisho kuri ikirere bifise agaciro k'imiliyoni amajana indwi na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari yari agenewe kugura amamisire hamwe n'ibigwanisho bizibira ibisasu bya muzinga
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hado wacuve wa akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
duhere mu rwanda leta y'icyo gihugu yashyizeho ibiciro by'amata bigomba kubahirizwa uhereye kuri uyu wa kabiri ibi biciro bije nyuma y'aho muri ibi bihe abaturage baba abo mu mijyi cyangwa se mu cyaro bagaragaje ko bahangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro by'amata inkuru irambuye asumuta kaboyi mu gitondo cyo kuri wa kabiri nibwo minisiteri ishinzwe ubucuruzi yasohoye itangazo rigaragaza ibiciro by'amata bishya ibi biciro bigaragaza ko umworozi ugemuye amata ku ikusanyirizo azajya yishyurwa amafaranga magana atatu kuri litiro ni mu gihe mbere yahabwaga amafaranga magana abiri na makumyabiri n'umunani kuri litiro iri tangazo rivuga ko abazajya bagemura amata ku nganda zisanzwe zitunganya ibiva mu mata ko bo bazajya bishyurwa amafaranga magana atatu mirongo ine n'abiri kuri litiro gusa minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ntiyigeze igena igiciro inganda zicuruza amata zizajya ziyagurishirizaho leta isohoye ibiciro bishya by'amata nyuma y'igihe abaturage bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ibura ryayo ndetse n'ubuke bwayo abaganira n'ijwi rya amerika nabo mu murenge wa gahengeri mu karere ka rwamagana n'intara y'iburasirazuba biravuga ngo amata yarahenze litiro twayitangire kuri abiri n'itanu igeze kuri magana amata yabaye makeya twakamwaga litiro nka mirongo icyenda none ubu tugeze kuri mirongo itandatu amata narayabuze ntabwo nshobora gukorera amafaranga yagura amata ninjiza amafaranga ageze byibuze nko mu gihumbi naba nabonye menshi akaba bibiri kandi amata urumva litiro ni magana ane mfite umuryango w'abantu bane kubona ibyo kubagaburira no kugira ngo babone amata nta byankunda kwinywera amazi none se ubwo wajya kugura amata ya magana ane kandi umwana ufite n'umwana ufite n'umwana mu rugo uyakeneye buruma byashoboka ibyo aba baguzi b'amata bavuga ntabwo biri kure n'iby'aborozi bagaragaje ku mpamvu zatumye amata agabanuka muri iki gihe aba bororera mu murenge wa gahengeri ni mu karere ka rwamagana erega ibintu inka zirya barabigura ubwatsi byarabuze byose sanse yaroreye y'imodoka zizana ibyo zirya ikintu cyatumye amata yenda ni ubworozi buke buhari ubu ko abatunzi ubu bahari ni bo bake kubera ikibazo cy'ugura inzuri zabaye nkeya abaturage nabo bakabura ahantu baragira uwiyemeje kuba ayifite akaba ari umwe muri make natwe tuzoroye twirirwa twiruka dore abana ni ukubyukira mu kinani biruka basanga banahinga bakakugurukana nyine ugataha rimwe ntabwo ujyanye ibi biciro by'amata byazamutse iyo bigeze ku yatunganyirijwe mu nganda byo byikuba kabiri kuri ubu agapaki k'amata gapima igice cya litiro gatunganyirizwa mu nganda mbere kaguraga amafaranga magana atanu ubu kageze kuri magana arindwi hamwe n'amwe ahandi magana inani inzego zishinzwe ubworozi zigasobanura ko iki kibazo giterwa ahanini n'uko ubwatsi buba buke mu gihe cy'impeshyi ariko zikongeraho ko hari gushaka igisubizo kirambye muri iki kibazo umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubworozi rabu niyo nzima eugene yabibwira ijwi rya amerika mu ngamba rero dufite zo kongera ubwatsi hari nkunganire yashyizweho ku mbuto z'ubwatsi twongereye ubuso buhingwaho ubwatsi guhugura n'aborozi ku buryo bugezweho bwo kubika ubwo bwatsi hariho n'ingamba zo guha amazi amazi abuzi nabonye minikome ifatanyije na minagiri bashyizeho ibiciro bintarengwa ibyo byo ntibituma ahubwo noneho amata abura kurushaho ibyo bishingiye ku mpinduka zagiye zibaho cyane cyane muri iki gihe turimo aho ibiciro by'ibintu byinshi byagiye bizamuka harimo n'ibikenerwa nyine n'aborozi kugira ngo bakore umwuga wabo w'ubworozi ibyo rero bikabafasha kugira ngo ibigenda ku bworozi byibuze abashe kubigaruza niyo nzima umuyobozi w'ishami rishinzwe kongerera agaciro ibikomoka ku matungo mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi yongeraho ko hateganijwe uburyo bwo gukemura iki kibazo mu buryo burambye aho leta ikomeje gufasha aborozi mu bice binyuranye by'igihugu kuzamura umusaruro binyuze mu kubagezaho ibikorwa remezo badasanzwe bafite yasobanuye ko hariho na gahunda yo guteza imbere ubworozi mu bindi byanya nk'icyanya cya gishwati akavuga ko rero bagiye gushaka uburyo amata ava muri gishwati azajya agezwa muri kigali yavuze ko aho bororera mu nzuri muri gishwati harimo gukorwa imihanda kugira ngo hakurweho imbogamizi y'uko umukamo utabashaka kugera ku makusanyirizo no mu nganda uko bikwiye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya korowado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukivuga ku kibazo cy'amata wahoze ari umwe mu bakire bakomeye mu Rwanda Havugimana Saidi wamamaye ku izina rya Haje wo mu karere ka Nyanza yashatse kubaka uruganda rw'amata ntibyamuhira aranenga bikomeye imyitwarire y'urugaga rw'abikorera mu rwanda aravuga ko abikorera batanga imisanzu mu rugaga ariko bahura n'ibibazo rukabatererana ni nyuma y'aho iyi mitungo y'uyu mugabo itejwe cyamunara iyo mitungo abarirwaga muri miliyoni zisaga magana atanu z'amafaranga y'u rwanda inkuru irambuye eric bagira ubusa izina kwa haji ukirivuga benshi bahita bumva ku muhanda wa kaburimbo mu karere ka nyanza hafi yo ku bigega mu majyepfo y'u rwanda hamamaye kubera ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibikomoka ku mata byose ni ukubera umugabo haji sayidi havuga imana ubu kuri we no ku bandi kwa haji hahindutse amateka mbona ari amateka nyine ari ahantu nabaye ari ahantu nakoreye ari ahantu nahahiye ni nk'uko navuga ngo ngezeho nabaye nkiri umwana mba numva ari ibintu by'amateka nta kindi ibintu byarangiye biba byarangiye ugomba kwihangana intandaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hagiye yatsa inguzanyo muri imwe mu mabanki yo mu rwanda aho yacururizaga hatangamo ingwate yari yatse miliyoni ijana na mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga akeneye kwagura ibikorwa bye akubaka uruganda rw'amata urwo ni rwo rwamubereye nyirabayazana ntirwuzura bituma imitungo yabarizwaga muri miliyoni zisaga magana atanu nk'uko abyivugira bayiteza mu cyamunara mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika havuga imana asobanura ko nk'umunyamuryango mu rugaga rw'abikorera byamushegeshe kuba rudakurikirana ngo rumenye ibibazo byugarije abanyamuryango barwo biteye agahinda kuko ntabwo nabura kubivuga bakwiye kwisubiraho bagahinduka kuko hatabayemo guterana eh, ingabo mu bitugu ngo bafatane mu mugongo n'undi wundi utari jyewe ashobora kuzagira ikibazo nawe agatakara n'undi agatakara n'undi agatakara kandi wenda ntawe bitabaho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda tubakeneye ibya mirenge ku ntenyo nubwo batagira n'icyo bampa ariko bakavuga bati komera nta n'umwe ujya umvugisha muri make ntawe ndawe n'umvugisha ati komera kuri bwana havugimana asanga urugaga rw'abikorera mu rwanda hari icyo rwagombye gukosora biciye mu buyobozi bwarwo psv ndayisaba ko ikwiye kumenya icyo ishinzwe ikareba abiyobora ubuzima babayemo urumva psf ifite n'ubuyobozi kandi ni ubuyobozi buhagarariye abanyamuryango ntabwo wakwibaza ngo umunyamuryango wagize ikibazo nk'umuyobozi ntanavuga ati ikibazo umunyamuryango wagize ni ikihe ngo anagikurikirane yagombye no kugikoramo raporo aba ari umuyobozi ko kuvuga ati mpagariye abantu akavuga ati "Mu bayo- mu bantu myobora harimo uwarwaye harimo uwapfuye harimo uwapfushije harimo uwahombye harimo uwagize ibibazo ibi n'ibi harimo uwabuze ubuvugizi harimo iki no niba wenda n'abandi babibakorera simbizi ariko ku giti cyanjye nabonye psf nta kintu yigeze inkorera cyangwa ngo nyiteho uko mbibona mbona psf isa nk'aho itabaho aganira n'ijwi rya amerika bwana robert bapfakurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu rwanda yavuze ko inshingano z'urugaga ari ugufasha abantu kugira ngo badahomba rukabubakira ubushobozi rukabafasha kubona amafaranga abadashobora kuyabona rukabakorera ubuvugizi bwana bapfakurera yavuze ko mu kigega cyabo hatabamo amafaranga ahagije ku buryo bajya bafasha uwahombye wese ko niyo babikora byaba ari ubushobozi buke butangana n'ubwo uwahombye aba yari afite yavuze ko bakorera ubuvugizi abafitanye ibibazo na za banki ku bireba hagi bapfakurera yavuze ko atigeze agana urugaga kandi ko igihe yarugana biteguye kumufasha ntabwo aratwegera ngo tuganire iyo umuntu aje akatwegera turamufasha kumugira inama dukora igishoboka cyose ari ukumugira inama ari no kuvugana n'iyo banka na cyane cyane mbere y'uko bamuteza turabafasha cyane mu bitekerezo tuba dufite n'abantu bari egisipati konsatanti badufasha kumva ibintu neza no kuba bagira abantu inama iyo byarangiye gutora cyane umunara biba ntagarura kuko banki iba yabitwaye icyo twongera gukora inyuma ni ukongera kumwubaka tumugira inama hari n'ibyo dukora bindi dushobora kumuhuza n'abandi bakaba bafatanya aho bikeneye amafaranga atari menshi nk'ayandi yari afite abagannye rero mwamugiriza inama twazimugira imitungo ya hagi yatejwe mu cyamunara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri avuga ko imitungo ye yatejwe mu cyamunara kuri miliyoni mirongo inani n'esheshatu nyamara igena agaciro ryari kuri miliyoni zisaga magana ane mirongo ine yabwiye ijwi rya amerika ko banki ikimubaraho miliyoni zisaga magana abiri yabwiye ijwi rya amerika ko mu mitungo yagurishijwe banki yakubiyemo n'indi mitungo atari yatanzeho ingwate byose akomeza kubibonamo akarengane wamubaza niba yiteguye gutanga ikirego bundi bushya akavuga ko byaba bisa no guta umwanya kuko ntawabona yaregera nari nabiregeye yuko bateje amazu nabahaye bateza nayo ntabahaye Ah, ngeze mu rukiko bambwira yuko amazu ndi kuburana ngo nayubatse nyuma nyamara bambeshyera ko ntibaje no kuyasura nibura ngo barebe ko ni amazu ashaje nta n'uwo batumye nabonye nta n'uwigeze nibura atanga icyo kirego cy'uko nubatse nyuma ariko bambwiye yuko nabyubatse nyuma numva nta kintu nakongeraho se nasubira mu rukiko nkajya kubaza iki naregera nde uwo uwo naregeye n'ubundi niwe nzongera kujya kuregera duteguriye inkuru hagiye yatubwiraga ko inzu abamo nayo yatejwe mu cyamunara ku buryo uwayiguze ashobora kumusohora umunota ku wundi akabagira ubusa ijwi rya amerika muhanga mu majyepfo y'u rwanda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda repubulika ya demokarasi ya kongo yitabaje abasirikare barwanira mu mazi kugira ngo bayifashe guhashya uburobyi buteme mu kiyaga Edouard kuri uyu wa kabiri amato agera kuri cumi n'atanu yaratwitswe inkuru irambuye ari Darius Asanka amato agera kuri cumi n'atanu niyo yatwitswe kuri uyu wa kabiri n'abasirikare ba kongo bakora mu kiyaga edouard hagati ya parike ya virunga kitanga umupaka n'igihugu cya uganda ibyo byari intangiriro ya operasiyo yo kurwanya uburobyi butemewe n'amategeko no gukengera ku barobyi baturuka muri iki gihugu ni ubuhe butumwa aba basirikare bashakaga gutanga letina koloneli john cyarundawa arasubiza ni mitungo ambayo ni amato atemewe kuroba muri iki kiyaga ntabwo ari amato gusa harimo n'ibindi bikoresho aba bakengezi bakoresha mu buryo butemewe n'amategeko yacu ya kongo abazongera kwibesha bagasubira muri ibi bikorwa tuzabahana nk'uko amategeko abisaba kandi tuzakomeza gutwika ibyo bikoresho tubereke ko kugura no gukoresha ibi bintu atari byiza iki kiyaga gitunze abaturage bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu cyane cyane abatuye mu mudugudu wa Vicumbi mu karere ka Rucuru kimaze imyaka myinshi kicengerwa n'abarobyi badahawe uburenganzira no kwiyongera ku mitwe z'inyeshyamba za mayimayi bangiriza ibidukikije bikaba binatera n'imidugararo abashinzwe ibidukikije muri aka gace bashyigikiye iki gikorwa nk'uko Josue Mukura umwe mu bahagarariye abarobyi mu ishyirahamwe FECOPEL yabibwiye ijwi rya Amerika ibintu ntibikomeza uku nguku twizeye yuko tuzongera ku mubare w'isamake muri iki kiyaga cyacu ebari kuko baramutse bacitse nanone no gufunga aba barobyi bihebye tuzaba turinda aho amagi y'isamake aba kandi tukizera yuko mu mezi abiri cyangwa atatu umubare ukaba uziyongera cyane igice kinini cy'ikiyaga Edouard kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifashe ibice mirongo irindwi ku ijana ahasigaye akaba ari igice kijya mu gihugu cya Uganda inkuru twabwiwe n'ababimenyereye ivuga ko isamake zimaze kwiyongera kuko abagande barinda neza ibidukikije ikaba ariyo inzozi abategetsi ba Kongo nabo bafite Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika igoma
bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice umunani Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM mirongo ugwenda na kane n'ibice bine Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
impunzi z'abarundi zigera kuri magana abiri na mirongo itatu zifungiye mu magereza atandukanye yo mu ntara ya kigoma muri tanzania ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rirasaba leta ya tanzania kugabanya ibihano by'izo mpunzi inkuru ya james jovin ni mu nama hagati y'abarongozi ba haseri abacamanza n'abanyamategeko ba sentare hafi zose zibarizwa mu ntara ya kigoma iyo nama yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma kuri uyu wa kabiri iyo nama yari ifatiye kurabira hafi ibibazo bihambariye abafungwa bafungiwe muri gasho zibarizwa mu ntara ya kigoma abatanzaniya abimukira badakurikiza amategeko hamwe n'impunzi mu bitigiri dukura haseri hafi impunzi z'abarundi majana abiri mirongo ine na batatu zifungiwe muri gasho zitandukanye mu ntara ya kigoma cyane cyane benshi bafungiwe muri komine Kibondo igize inkambi ya Nduta na Kasuru icumbikiyemwo impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu. Benshi mu bafunzwe bagirizwa amakosa atandukanye harimo gusohoka inkambi bitemewe n'amategeko, ubugizi bwa nabi, guhungabanya umutekano, ubusuma n'indyane zo mu rugo. Uwaserukiye Haseri muri iyo nama umutegarugori Rehema Musami we yasanga leta ya Tanzania ikwiye kugabanya ibihano ku mpunzi zifungiwe mu gasho, ni mu gihe no mu buhungiro bahabaye nk'abafungwa kubw'ibibazo ntangere.
Wakimbizi ni sehemu ya wanajamii walio mkoa huu wa Kigoma na huduma ambazo impunzi ni zimwe mu miryango igize intara ya Kigoma nazo iyo zikuze mabi zirafungwa nk'abandi gusa hase ihamagarira leta ya Tanzania kugabanya ibihano turazi ko hari n'abanyuruzwa kandi bitemewe n'amategeko turazi neza ko n'impunzi zibanyanga amategeko ariko dusaba ko bakoroherezwa sababu na wenyewe wanatenda makosa na wenyewe wanajikuta wako magerezani pia, na ndio maana pia UNICERA tumeshiriki hapa, kwa sababu tungetamani na wakimbizi nao wawe ni sehemu ya walengwa wa huduma hizi.
uwaserukiye leta ya tanzania muri iyo nama bwana joseph njohore yavuze ko iyo nama yari ifatiye kurabira hamwe ibibazo bihambariye abafungwa no kugabanya ibihano harimwo bamwe bamwe gufungirwa hanze y'igereza gusa ku bijyanye n'impunzi ku bwazo ntacyo yabivuzeko Kwa upande wa mahakama na upande wa magereza tumeweza kukaa pamoja.
twari mu nama n'abanyamategeko ba sentare abacamanza haser na polisi igihe cyo gucungera abafungwa muri gereza bariko turaragira hafi ibibazo bitandukanye bihangayishikiye abafungwa mu ntara ya kigoma byinshi biboneka ko biriko birakemuka Gereza hilo tumeweza kulijadili kwa pamoja na kufikia mwafaka.
zimwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya nduta zivuga ko benshi mu bafunzwe banyuruzwa mu ijoro bagirizwa ubugizi bwa nabi hama imiryango yabo ntimenye iyo bafungiwe mu gihe polisi igenewe gutwara abantu yagirizwa ku mugaragaro aha ni mu nama zitandukanye z'amazabereye mu nkambi ya nduta abajejwe umutekano ni igipolisi kandi turabemera dukunga umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'umuntu turasabye nk'impunzi mudukundire amashyirahamwe mwayatwakiriye twarabishimye dukurikiranire neza abo bantu muduhumurize mutugire iyo baroye nka saa munani y'ijoro igitero cy'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imo- n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwuguruza mu ijoro nawe nawe maze iminsi ngwaye ariko umupolisi umwe yaratubwiye ati gare yabatwaye yaciye ngaha kimaze guca ngaha kibagiye kubazwa nta n'umunsi n'umwe arigera batubwira yuko abo bantu babaho ariko gukora aba abantu baheruka kuzina kwereye kandi abatetsi aribo bakizwe kuraba abantu mu ikanda ariko mpaka n'uno munsi bakaba bataratuka kwece nk'aho mbahatwa abantu batatu mpaka n'uno munsi aho bantu turamenya irengero ryabo Mu bitsigiye dukura mu biro by'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi z'abarundi mirongo umunani na batanu bo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barafungwa buri uko umwaka utashe hagirizwa amakosa atandukanye harimo ubusuma, ubugizi bwa nabi, injyane zo mu rugo no guhungabanya umutekano. Kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ko bw'ijwi ry'Amerika.
ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kuyabagezaho tubashimiye mwese kuba mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi eh, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amata azakenya umugore ayabona ayacunda mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe. Ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika. Ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacaricari kashiragabo kamazima kano kuribura ingero utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bambicumira gakene ku bahungu n'umugabo ye ngo basore n'inkumi mbiri zibuko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe. Ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, mu ijwi ry'Amerika, yo mu ijwi ry'Amerika, yo mu biyaga bigari